Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikoro muri kumwe na Eugenia Mukankusi ndabaramukishije inshuti mwese bwakeye neza. Ikaze kuri radiyo yanyu.
hamwe novuga ko mu mibano atari myiza nobameje kuko byarashika naho canke n'uno munsi umujene wo muri CNDD-FDD yumvise ikibazo muri bienveni kinyega jewe canke cega urwaruka ndongoye akampamagara turi babiri twakivuganira Uwo ni Salumu Niyonzima arongoye ihuriro ry'urwaruka mu ntara ya Cibitoke mu Burundi aravuga ku mibanire hagati y'urwaruka mu kubungabunga umutekano. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye iyizihizwa ry'umunsi mpuzamahanga w'umurimo turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana hagiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Waramukanye Imana Aloyizi.
Maramutse Jenny, mwaramutse namwe mwumva ijwi rya Amerika. Leta zumwe za Amerika imesha ko vyihutirwa ko ibiganiro hagati y'abarundi bisubira gutangura. Mu gihe Amerika ishigikiye akigoro k'ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, Amerika imenyesha ko ibabajwe no kubona ibiganiro bitasubiye gutangura bitasubiye gutangura murambabarira ejo ku munsi wa mbere. Mu itangazo ryasohowe ejo ku munsi wa mbere, Amerika imenyesha ko kwigeza inyuma ibiganiro atakindi bivyara atari guku- gutumira gukamira mu coze ubwicanyi mu gihe abarundi batari bake bamaze gufa abandi bashika ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu barahunga igihugu ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma amerika ihamagarira aberwa n'umugambi w'amahoro mu burundi gusubira ku meza y'ibiganiro badatevye kandi bakavyita abatanzitizi barinze gushira imbere abarongoye abandi muri politike mu burundi nibo bakwiye gutera intambuko kugira batorere inyishu ibibazo biri mu burundi mu maguru masha bisunze amasezerano ya rusha wo mushinge w'amahoro n'umutekano mu burundi iryo tangazo niko ribandanya rivuga amerika irangiza ihamagarira impande zose guhagarika ubwicanyi no kwihanganirana kandi bakaja mu biganiro atawe bikumira Abategetsi ba Kenya barahagaritse nyene inyubakwa y'igorofa iheruka gusenyuka ku munsi wa gatanu i Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya. Ni mu gihe igitigiri c'abo yahitanye kimaze gushika ku bantu mirongo ibiri n'umwe. Uwo mwi- mugwizatunga azwi ku izina rya Samuel Kamau, abategetsi ba Kenya bavuga ko azorenguka imbere y'ubutungane mu ndwiza. Abajejwe gutabara bo bamenyesha ko abantu batari bake bari muri iyo nyubakwa bataraboneka kandi ko ivyizigiro vyo kubarokora atari vyinshi abantu bashika ijana na mirongo itatu na batandatu nibo bamaze kurokorwa iyo gorofa yabomotse inyuma y'imvura nyinshi yaguye ku munsi wa gatanu i nairobi ibomora amazu hamwe n'ubutaka burabomoka muri afghanistan perezida wa afghanistan ashraf ghani agiye gutera umukono ku itegeko ryo kwica imbohe zose ziri mu mabohero zagirizwa ibikorwa by'iterabwoba ashraf ghani yasezeraniye abanyagihugu biwe ko agiye kwihutisha kwica abantu baheruka gucirwa imanza zo gufa inyuma yaho baturikije ibibombe ku murwa mukuru kabul ku itariki cumi na- cumi n'icyenda z'ukwezi kwa kane guheze ibitero vyahitanye abantu mirongo itandatu na bane bikomeretsa abashika amajana atatu ico cifuzo ca perezida gani wa pakistan gishi- gishikirijwe inyuma y'umunsi umwe gusa abatalibani basavye amashirahamwe yita ku gateka ka muntu n'umuryango utabara imbabare croix rouge ngo babatabarize leta ya afghanistan ihebe iyo ngingo umuvugizi wa perezida gani yabwiye ijwi rya amerika ko perezida aza afise urutonde rw'abagiye kwicwa kandi ku mwanya uwo ari wo wose bashobora kwicwa ico gitero cabaye i kabure cemanzwe n'abatalibani bituma bamwe mu banyapolitike muri ico gihugu ca afghanistan basaba ko abanywanyi b'abatalibani bari mu mahohero- mu mabohero bicwa mu gihugu ca Iraq naho abantu bashika 13 barahitanywe n'ibombe yatezwe mu modoka ku murwa mukuru wa Baghdad ku murwa mukuru Baghdad murambabarira ejo ku munsi wa mbere abo bantu bapfuye bari bari bari mu birori vyo kwibuka urupfu rw'umukuru w'aba Islamu bo mu bwoko b'abashite abantu bashika mirongo ibiri n'umunani barimwo abagore n'abana bavugwa ko bapfuye muri ico gitero gushika ubu nta muhari n'umwe uremanga ko ari wo wakoze ico gitero ariko umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu warigeze kugaba ibitero nk'ivyo umuhari wa leta ya kisilamu waragavye igitero nk'ico cisha abantu mirongo ibiri na batatu ku munsi wa gatandatu mu micungararo y'umurwa mukuru Baghdad Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch risaba leta ya Iraq kwisubirako ku ngingo yafashe igasubira kugurura ibiro vya televiziyo ya Al Jazeera biri ku murwa mukuru Baghdad biheruka kugarwa mu ndwi iheze. Human Rights Watch imenyesha ko iryo yugarwa atakindi rigamije atari guhonyanga ubwisanzure bwo gushikiriza ivyiyumviro. Mu ndwi iheze igisata cyo muri Iraq kijejwe itangazamakuru carugaye ibiro vya televiziyo Al Jazeera mu kiringo c'umwaka wose bacagiriza guhamagarira abanyagihugu mu bwicanyi kandi ko gica kubiri n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu gihe c'intambara yo kurwanya iterabwoba abategetsi ba Iraq barigeze kubuza iyo televiziyo ya Al Jazeera gutangaza amakuru inshuro zishika zitatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ico kinyamakuru carahagariswe inyuma yaho gishikirije amakuru y'abasirikare barashe abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiyite Komisiyo yo muri leta z'umwe za Amerika iharanira ubwisanzure bw'amadini mu rwego mpuzamakungu imenyesha ko ukwisanzura kw'amadini kwasubiye inyuma mu mwaka uheze iyo komisiyo imenyesha ko amareta atwaza igikenye ku isi atamumvuto abanyamadini cyane cyane abo mu idini ry'abakristo hamwe n'abayisilamu bahorwa ukwemera kwabo
urakoze harabizi bigira imana kuri aya makuru inshuti zacu umurumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda mu gihe hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'umurimo mu rwanda haracyari ikibazo cy'ubusumbane bukabije ku mishahara y'abakozi itangazo ryarayishyizwe ahagaragara n'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rirasaba leta y'u rwanda gushyiraho umushahara fatizo w'umukozi leta y'u rwanda ivuga ko ari umushinga uri mu nyigo ariko ko hakirebwa agaciro k'ifaranga n'ubushobozi bw'abikorera mu guhemba abakozi i kigali mu rwanda inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa ku munsi nk'uyu mpuzamahanga w'umurimo biba byitezwe ko hari abatekereza ku gaciro umurimo bakora ubafitiye abagishakisha cyangwa bagikomanga hirya no hino ngo babone icyo bakora cyabitirirwa n'izindi ngeri nk'izo ku bafite icyo bakora mu rwanda kiboneka bisabye kwiyuha kuya nabo haracyari ikibazo cy'umushahara fatizo ni ugusobanura ko abantu bo mu cyiciro runaka cyangwa bafite icyiciro cy'amashuri bahuriyeho hari amafaranga batagombye kujya munsi ngicyo gifatwa nk'umushahara fatizo umushahara fatizo mu rwanda uracyari igiceri cy'ijana mu mafaranga y'u rwanda washyizweho mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane imyaka isaga mirongo ine irirenze ku bwanyu natangiye akazi mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda kandi amafaranga arafite akamaro urugero natanga ni uko nk'amafaranga nafashe bwa mbere ubwanjye nihereyeho nafashe amafaranga ibihumbi bitanu magana makumyabiri n'umunani n'umushahara ariko yangiriye akamaro kuko narayahembwe nkodesha inzu muri uwo mujyi ngura ibikoresho byose byo mu nzu nguriza n'umuntu igihumbi ariko amafaranga ndanayarira kandi ukwezi kwarangiye nta kibazo mfite ubu si igitangaza kumva mu rwanda uwize icyiciro cya kabiri cya kaminuza cyangwa se lisansi ahembwa arenga miliyoni n'utageza ku mafaranga ibihumbi ijana mu kiganiro n'abanyamakuru giheruka gitegura umunsi mpuzamahanga w'umurimo minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo yavuze ko yari umushinga uri mu nyigo kugira ngo ubashe kuba washyirwa mu bikorwa ariko kubera igihe umaze ibisobanuro bisa n'ibitanyura zimwe mu mpamvu leta y'u rwanda itanga zituma ibigendamo bigura intege mu gushyiraho umushahara fatizo ku bakozi ziri mu zo minisitiri judith wizeye yabwiye itangazamakuru icyo bako ifaranga ry'u rwanda ryata agaciro no kuba abikorera batapfa kubasha guhemba abakozi babo mu buryo butunguranye ntabwo leta yigeze igira ubwoba bwo gushyiraho umushahara fatizo kuko si n'uko tutawufite urahari ahubwo ni uko ari uwa kera leta rero iza kuba itinya gushyiraho imishahara fatizo nta nubwo ari kwirirwa ushyiraho ubushaje yari kubireka gutyo rero ntabwo icyo ari ukuvuga ko leta yatinya gushyiraho umushahara fatizo ahubwo ni uko kugira ngo hajyeho umushahara fatizo bisaba haba ubwumvikane bw'abantu benshi kuko umushahara fatizo ni ikintu gishobora guhindura ubuzima bw'igihugu mu kanya nk'ako guhumbya kubera urupapuro gusa ni ukuvuga ngo ushyizeho umushahara fatizo hatabanje kubaho kuganira kw'inzego nyinshi cyane zitandukanye hashobora kubaho ikibazo cy'ifaranga ry'igihugu guta agaciro icyo ni kimwe icya kabiri ushobora gusanga wihanitse ubwo ryata agaciro umushahara fatizo wawugize muremure noneho abahembwa bagahembwa amafaranga menshi akaba menshi ku isoko ry'umurimo ifaranga rigata agaciro icyo ni kimwe icya kabiri ushobora kwisanga we yagize menshi ku buryo abakoresha kuyishyura bibananira hanyuma isoko ry'umurimo ukaridindiza rwose rigapfa mu itangazo ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda ryashyize ahagaragara kuri iki kibazo ritangira rigira riti kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umurimo ishyaka girini pati riboneyeho gusaba guverinoma y'u rwanda gushyiraho bidatinze umushahara fatizo ku bakozi nk'uko biteganywa mu ngingo ya mirongo irindwi na gatandatu y'itegeko nimero cumi na gatatu akarongo bibiri n'icyenda ryo kuwa makumyabiri na karindwi gicurasi bibiri n'icyenda ni itangazo rivuga ko minisiteri y'imari n'igenamigambi mu rwanda imaze imyaka n'imyaniko ihugiye ku mushinga w'iryo tegeko rishyiraho umushahara fatizo ariko kugeza ubu ntacyo rirageraho rikomeza ryibutsa ko umushahara fatizo ari uwashyizweho na leta y'u rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane ko ubu hashize imyaka mirongo ine n'ibiri hari byinshi byahindutse ku isoko ry'umurimo ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda rikomeza gusaba inzego zose bireba gukemura ibibazo byose by'abari mu zabukuru kuko benshi muri bo ritagaragaza umubare wabo bahabwa amadolari y'abanyamerika atageze ku icumi ku kwezi iri tangazo rivuga ko ayo madolari nta kinini afasha abasaza b'u rwanda bakoreye igihugu igihe kirekire kirekire ariko bahindutse abasabirizi nk'uko Green Party bivuga ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Green Party rivuga ko ibi bigomba gusubirwaho byihuse Green Party kandi muri iri tangazo risaba ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi RSSB mu magambo ahinnye guhagarika gushora imari mu mishinga rivuga ko itabyara inyungu urugero rwa Green Party kuri iyo mishinga ni imiturirwa yubatswe na RSSB mu mijyi myinshi ariko uyu munsi itagira abayikodesha myinshi muri iyi ikorerwamo mu bice byo hasi gusa Green Party ivuga ko bigaragara ko nta nyungu zigeze zikorwa mbere yo gushora akayabo muri iyo mishinga ya RSSB Green Party yanzura igaragaza ko iyo miturirwa ikwiye kwegurirwa abikorera amafaranga yivuyemo agashyirwa kuri konti zo kwizigamira kugeza ubu imibare itangwa na Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo mu Rwanda itomora ko leta y'u Rwanda ifite ubushobozi bwo gukoresha babiri ku ijana umunani ku ijana bari mu bigo byigenga naho mirongo cyenda ku ijana bari mu rwego rutagengwa n'amategeko ruzwi nka secteur informel ntitwabashije kubona sendika z'abakozi ngo tumenye icyo bavuga ku mushahara fatizo w'umukozi mu Rwanda Eric Bagirubusa ijwi rya Amerika i kigali tuve mu rwanda tujye mu burundi ahari hizihijwe umunsi mpuzamahanga wahariwe umurimo urunani mpuzamasendika kosibu rusaba leta guhashya ingeso yo gutanga akazi hakoreshejwe ikimenyane na ruswa ni inkuru ya mugenzi wacu eroge wirikaneza ibirori nyamukuru by'umunsi wahariwe abakozi n'akazi byabereye mu ntara ya kayanza mu buraruko bw'uburundi aho perezida nkurunziza yarari umukuru w'ihuriro ry'amasendika mu burundi kosibu yavuze ko hari ingingo leta yagiye irafata itagishije inama na gato abakozi nk'uko babyemeranije taxis gahungu yatanze akarorero k'abakozi b'ibisata bimwe bimwe bakuwe kuturusho abandi bagabanizwa imishahara mu ntumbero yo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi ba leta yamenyesheje ko ibi bishobora gushikaho abakozi batavyihanganira yanashikirije kandi amakenga y'abakozi biribonekeza yuko mu buzi butari buke hakoreshwa ikimenyane na kamwana wa mama eka mbere na rimwe rimwe kurengamira ku migambwe ahandi naho itangwa ry'akazi rikaba ryabaye igurishwa ry'ibibanza mu bisata bitari bike by'ubuzi tuboneye akanya ko gusaba ko mu gihe cyo gutanga akazi ubanza gushigwaho umugwi wigenga wo kubitunganya atabandi abangura gutyo akazi kakaronswa ubishoboye urusha abandi turabye ingena agahembo k'indica ntikitse gahabwa abakukuruke n'ishyirahamwe ryo guteganiriza akazoza unicef ikamera na onupe harakenewe vuba na bwango ko hoba icigwa coduza agahembo k'abo bakozi twagomba kandi dusabe leta biciye mu bugenduzi bw'akazi ko yosaba abakoresha b'amahinguriro amwe amwe gufata abakozi neza mu kubagateganiriza akazoza no kubavuza umukuru w'unani mpuzamasendika arashima ariko ko hagiyeho urwego leta abakoresha n'abakozi bahuriramwo bakaganira ivyo mbere ngo vyatumye na za yegeregere zigabanuka mu gihugu mugabo nubwo biruko asaba leta gucungera inyungu z'abakozi cane cane mu mashirahamwe yigenga aho usanga bakurwa bagataha zirayoye umukuru w'igihugu yavuze ko yumvise ibyasabwe perezida nkurunziza yanagarutse ku bwe gito bw'abantu batenze amashyirahamwe ya leta cyangwa ifisemo imitahe aca avuga ko ari irya nyuma bagabisha twasanze barigize ubugabo bwigaba bakaza bariyongera umushahara uko bashatse birabaje kubona nk'umuntu yahembwa nk'umuriyoni n'igice cyangwa miliyoni zibiri ugasanga mu mezi atanu ageze ku miliyoni ndwi twasanze kandi bari n'uburenganzira bwo kwinjiza abantu amajana n'amajana mu ishyirahamwe rya leta ugasanga amafaranga leta yokungutse agafashe n'imigambi ugacumenga ni leta mu yindi twasanze kandi abo bantu birirwa bariha impushya zo kuja mu mahanga ngo bagiye mu nyigisho tubaje kandi kubagabira iyo ngeso guhera ubunyene ikihagarara icibagiwe co ni gufata amafaranga muri ayo mashirahamwe atangwa n'abarundi ubwabo ugasanga amafaranga bayafata nko kumenya ni gwabo aho kuyakoresha ku neza y'abatanze amafaranga bakayashira mu mabanki ntabwo muri abagwiza mwebwe muri abadandaza muri abakozi b'abanyagihugu batanga interano zabo ikindi kibazo cyagarutswe ko ni ikijanye n'umutekano muke uwaserukiye abakozi yahamagariye abafite ibyo baharanira kwirinda ico cose caka ubuzima kiremwa muntu tumaze iminsi twumva hirya no hino ko hishwe abantu batandukanye abandi banyurujwe ariko ubu rero umengo abari mu nzego z'umutekano nibo bagemeye kurusha abandi turabye intwanzagabo zigize iminsi zishwa mbere ku muranga izuba rita aha twagira tubati mbega inzego z'umutekano zijya gucungera no kugarukana umutekano mu bihugu byo hanze bikabananira bari mu gihugu c'amavukiro abari muri izo nzego ntibikebuke amazi atararenga inkombe twagira kandi tubarira abo bose bafashe inzira yo gukora amaraso no kuzimanganya ubuzima bwa bene barundi kubera inyungu izi canke ziriya ko boteshwa bagata nta nyungu n'umutahe bizova mu maraso abo bose bafite inyungu za politike baharanira tubasabye ko bokurikiza inzira y'amahoro inzira y'amaraso n'ishika iyo nzira umukuru w'igihugu arafise bamwe bamwe ayagiriza asaba ibihugu byabakiriye kubarungika mu burundi turanasabye kandi n'ibihugu kuko mu maraporo tumaze kuronka ibijanye n'ubutungane baratwereka yuko bamwe bamwe batuma bagatanga amafaranga kwica bene wabo bamwe bamwe bari mu bihugu bahaye indaro turashima ubutungane ko bwashikirije ivyo bihugu abo bantu kugira ngo babafate babacire imanza aho bari canke baruke mu burundi bacibwe imanza hano mu gihugu cacu burundi nk'uko byabaye umugenzo ku munsi nk'uyu perezida nkurunziza yatanze ubushimwe ku bantu n'amashyirahamwe bakoze neza mu bashimiwe harimo ubushikiranganji bw'akazi amashure ihinguriro ry'ibinyobwa burarudi abanonotsi baherutse gutera iteka igihugu mu mahanga bakaronka imidari hamwe n'umwe mu bana b'umuryango w'umukuru w'igihugu eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
turacyari mu burundi umwaka urashize hari umwuka wa politiki utifashe neza mu burundi haba ubwicanyi n'ibitero by'abitwaje imbunda mu bice bitandukanye by'igihugu ibyo byatangiriye ku myigaragambyo yamaganaga indi manda ya perezida w'uburundi pierre nkurunziza mugenzi wacu evariste nzikobanyanka aratubwira uko ubu ibintu byifashe mu ntara za kayanza kibitoki bubanza na bujumbura rirare inyuma y'aho habereye kwanka ikiringo cya gatatu c'umukuru w'igihugu petero nkurunziza biciye mu myiyerekano no gushaka gutembagaza ubutegetsi bigasendwa hahavuye havuka imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya leta ku magenekerezo ya cumi na cumi na rimwe ukwezi kw'indwi mu mwaka uheze wa bibiri na cumi na gatanu habaye ibitero by'abitwaje ibigwanisho mu makomine ya kabarore mu ntara ya kayanza na bukinanyana mu ntara ya cibitoke ahandi umutekano wahungabanye cyane ni mu ntara ya bujumbura mu makomine ya nyabiraba mugongomanga mukike na kanyosha berekimasi mu nzerere ni musitanteri wa komine kanyosha bahavuye bafata indi ntumbero yo kwitwaza ibigwanisho mbere n'inkoro yabo ca dusanga yahindutse ca dusanga batanguye gutera ibirindiro by'abasirikare n'abapolisi duca tubona kandi batanguye kwica abantu ibitero by'abitwaje ibigwanisho byarabaye kandi mu mpera z'umwaka uheze wa bibiri na cumi na gatanu ku igenekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri hatewe ikambi y'imujejuru muri komine mugongomanga y'intara ya bujumbura ico gihe abantu indwi mu bari bateye barafashwe bafungirwa mu gasho h'igipolisi rwibaga muri komine mugongomanga nyene ariko bukeye bahavuye batogwa ari biziga muri zone rukina ya komine mukike aho bari basanzwe bavuka abakurikiranira hafi iby'agateka ka zina muntu bahavuye bashikiriza ko amategeko yo mu ntambara atakurikijwe ku igenekerezo rya cumi ukwezi kwa gatatu uno mwaka umushikirizamanza kizigenza wa repubulika valante bagaburikunda yatangaje ko indongozi mu gipolisi no mu gisirikare zakorera aho muri komine mugongomanga haciye hugururwa dosiye rmpg amajana ibiri na cumi na gatatu agakwego bgb kuri Sugwavuba Jean Bosco yatwara ikirindiro c'abapolisi igwibaga na Major Gahomera Marius kubijanye n'ubwo rufu kugira umuco ugaragara kuva mu ntango z'umwaka wa 2016 umutekano wari mwiza mu ntara za Cibitoke Kayanza na Bubanza nk'uko abarongo izo ntara babibwijwe rya Amerika aho bitari byifashe neza ni mu makomine ya Kanyosha na Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura aho twovuga nk'abantu batanu bishwe barashwe muri komine Kanyosha ihana rubibe n'igisagara ca Bujumbura hagati y'ukwezi kwa mbere no kwa kabiri no mwaka wa 2016 Berekimasi Munzerere arongoye iyo komine yakeka ko abaza kwica barongoye bashobora kuba bazanana mu gisagara ca Bujumbura kubera hari imwe hari nko mwijoro bakinjira abantu batabizi cyane ugasanga mbere bazanwa n'abo iwacu nyene umwe canke babiri mu gatari bose bakinjira kumbura bafise umugambi wo kugira ujya inabi ujya n'uwundi ariko twe tubana duhimiriza abantu yuko abantu boreka bakabana mu mahoro n'umutekano muri komine mutimbuzi naho nyene harabaye ubwicanyi ubwavuzwe cyane n'ubwahitanye fokasi bakaza yahoze arongoye inama nyobozi ya komine mutimbuzi ubwicanyi bwabaye mu ijoro ry'igenekerezo rya cumi na gatatu ukwezi kwa kane n'umwaka imvukira za mutimbuzi ziyamirije ubwo bwicanyi bwabatwaye indongozi diodone ngo wembona ni umwe mu mvukira za komine mutimbuzi fokasi turamubuze yari inshuti ikaba umugenzi turabuze umugabo w'ijunja n'ijambo turateye ibyatsi cyane rwose twivuye inyuma ako kabi kabishe nabo bose bakoze iryo bara icuka kibi cya politike cyaribonekeje hagati y'abatavuga rumwe mu mihingo itandukanye y'igihugu naho batumva kumwe ingene petero nkuru nziza yasubira kurongora igihugu urwaruka rwo mu ntara y'ibitoki ruhurikiye mu migambwe rushikiriza ko rwagumye rubumbatiye amahoro salumu niyo nzima arongoye ihuriro ry'urwaruka mu ntara y'ibitoki rero uvuga gushyika aya mango imibano ni myiza kuko mu bihe bihitiye hari ibibazo hariho urugamba rw'amadarapo hariho gukubitana cyangwa ibindi mugabo twaragerageje turavugana kandi ni ukuri hamwe navuga ko mu mibano atari myiza ntubameje kuko byarashyika naho cyane n'uno munsi umujene muri sendedefudede yumvise ikibazo muri bienveni kinyega jewe canke cega urwaruka ndongoye akampamagara turi babiri twakivugana ikibazo kigaheruka ubusuma bw'inka n'inyuruzwa ry'abantu byaravuzwe cyane mu ntara y'abubanza inka zibwe kuva n'umwaka utanguye zirenga ijana nk'uko byemezwa n'abajejwe intwaro ku mitumba ya kagwema buringa no ku mugwa mukuru wa komine gihanga muri iyo ntara harabaye kunyuruza abantu mu mezi atandatu ya nyuma y'umwaka uheze wa bibiri na cumi na gatanu inkuru ziva mu ntwari gihanga zivuga abantu mirongo itatu banyurujwe ariko barekuwe batanze amafaranga umuryango w'uwanyurujwe wasabwa gutanga amafaranga angana n'imiliyoni zibiri z'amarundi muri uno mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu havugwa intwazangabo y'igisirikare cy'u Burundi y'ipeta rya liyetena izwi ku izina rya Alexis Irambona yanyurujwe mu ishamba cimeza rya Rukoko n'abagwanyi barongowe n'uwitwa Nzabampema hari mu ntango z'ukwezi kwa gatatu guheze umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspar Baratuza aherutse kumenyesha ko iyo ntwazangabo yahavuye irekugwa inyuma y'ukwezi kurenga ubushomeri buzura inzara buribonekeza mu ntara za bubanza c'ibitoke kayanza na bujumbura abarembye kurusha abandi nk'uko twibwirwa n'abayobozi b'inyigisho muri izo ntara n'abahejeje amashure bataronse akazi abo umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza abahamagarira kwiyungunganya yabivugiye mu kiganiro ku bamenyesha amakuru n'abanyagihugu kuwa mirongo itatu ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka uheze hari ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega ubuzi bwinshi nabakora abantu bakora amashirahamwe y'abigenga abikorera utwabo abakora n'amahuzatunga abakora mu migambi yo kurima no korora ntaco kandi nafise abona hayatazi jenda rima kandi norora nabise abanyeshuri nkoresha mu mirima kandi bafise amadiplome kandi barareba mu gisata c'ubutunzi kandi abarimyi bo mu ntara za Kayanza c'ibitoke na Bubanza barafise ubwoba ko bazova bugarizwa n'inzara mu gihe c'iciriza ivyo bikazoba bivuye ku mvura yaguye ari nyinshi igahitana ibiterwa barimye abarongoye amashirahamwe y'uburimyi baza baratanguye gusemerera kugira abagira neza bitegurire gufasha abahanzwe na kigoyi udetanze imana arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarimyi mu Burundi abarundi ubwabo bahaguruke batabare bene wabo duhereye abo kuri iyo mitumba nyene kuko ndavuga nti rero nabo mu yindi mihingo bitagenze gutyo begeranye ivyo bafise aho novuga abajejwe intwaro mbere no mu ntara no mu makomine yuko boshigikira mu kwegeranya ibintu ivyo twarabikoze mu bihumbi 2005 n'ibintu niboneye neza hama ibijanye n'amakungu naho amakungu ntiyigeze avuga ko atazofasha abanyagihugu yavuze ko itazofasha leta ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika ijwi rya amerika rivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muracyari kumwe na radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mugenzi wacu harizi bigira imana agiye kubagezaho inshamake y'amakuru
Makuru twabashikirije leta zumwe za Amerika imesha ko vyihutirwa ko ibiganiro hagati y'abarundi bisubira gutangura mu itangazo ryasohowe ejo ku munsi wa mbere Amerika imenyesha ko kwigiza inyuma ibiganiro atakindi bivyara atari gukumira gukamira mucoze murambabarira ubwicanyi mu gihe abarundi batari bake bamaze gufa abandi bashika ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu barahunga igihugu ubutunzi bw'igihugu burasubira inyuma amerika ihamagarira impande zose guhagarika ubwicanyi no kwihanganirana kandi bakaja mu biganiro atawe bikumira muri Kenya naho abategetsi ba Kenya barahagaritse nyene nyubakwa y'igorofa iheruka gusenyuka ku munsi wa gatanu i Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya uwo mugwiza atungazwi ku izina rya Samuel Kamau abategetsi ba Kenya bavuga ko azorenguka imbere y'ubutungane mu ndwi iza iyo gorofa yabomotse inyuma y'imvura nyinshi yaguye ku munsi wa gatanu i Nairobi ibomora amazu hamwe n'imitumba Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani agiye gutera umukono ku itegeko ryo kwica imbohe zose ziri mu mabohero zagirizwa ibikorwa by'iterabwoba. Ashraf Ghani yasezeranye abanyagihugu ko agiye kubikora vuba.
urakoze aruyizi bigira imana kuri iyi nshamake y'amakuru iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ntaha bihumurije mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana ibiganiro by'ijwi rya amerika birakomeje
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
urakoze aruyizi bigira imana kuri iyi nshamake y'amakuru iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ntaha bihumurije mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana ibiganiro by'ijwi rya amerika birakomeje
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
urakoze aroyizi bigira imana kuri iyi nshamake y'amakuru iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ni aha bihumurije mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje